Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taataniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashintan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa kamisaa waxabajjii tokko bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu babbaaduu muraraafi qophii keenya galgala keenyaa keessatti waan ba'aa Tigraay keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa dhaabbannee mirga namoomaa. baase ajjechaa naannoo amaaraa keessatti raawwatame himannaa daandii qilleensaa itiyoophiyaa irratti dhiyaate diigumsa magaalaa shaggarii ilaalchisee waan kafa'oonii fi koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa jedhan akkasumas qophii fayyaa dabalatee qophiiwwan akka adda addaa gabaasaalee adda addaa irratti xiyyeeffatanuu qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera amma garuu oduutti darbina tujube.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu tujubee horaati aangawoonni naannoof humnoonni naannoo amaaraa erga waliigaltee lola dhaabiinsa sadaasa lama bara 2022 irra gahamee qabe naannoo kaaba tigraay keessatti akka duula fixiinsa sanyiitti dhalattoota tigraay humnaan qe'ee isaaniirraa buqqisuu itti fufaniiru jechuudhaan dhaabbati mirga namaa hiimaan raayits waachi himatee jira mootummaan itiyoophiyaa ajajaawwan waraanaaf aangawoota kanneen dhiyaa tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa hamaa raawwatan irratti qorannaa akka geggeessu hojiirraa akka rarraasuuf sirnaan himannaa irratti dhiyeessuu qabaa jedha ibsichi erga sadaasa bara 2020 tigraay keessatti wal dhibdeen ka'ee as humnoonni naga eegumsa amaaraaf aangawoonni naannoo uummata tigraay lixaa irratti fixiinsa raawwataa jiru. qorannoon hiimaan raayits waachi dhiyeenya kana bahe akka agarsiisutti aangawoonni lama koloneel dammaqa zawuduuf balaay ayyaalew kanneen kanaan dura miidhaa dhaqqabe irratti hirmaatan yoo ta'u lammiilee tigraay daraaraa irratti raawwachuu hidhuuf humnaan biyya ari'uu keessatti hirmaachuu itti fufaniiru jedha ibsichi waliigalteen lola dhaabinsaa kaaba itiyoophiyaa fixiinsa sabaa dhalattoota tigraay kanneen lixa tigraay keessa jiran irratti raawwatamaa jiru xumuruu hin dandeenye jechuudhaan hiimaan raayits waachitti ittaantuun daayirektara afrikaa laatishaa baadir dubbataniiru mootummaan itiyoophiyaa miidhaa raawwatameef dhugumatti yoo haqa mirkaneessa ta'e qorannoo walabaa gocha hammeenyaa lixa tigraay keessatti raawwatamaa jiru mormuu dhiisee aangawoonniif ajajaawwan waraanaa miidhaa geessisaniif akka itti gaafataman gochuu qabaa jedhan.
godina gojjam lixaa gadaamii sillaasee aandinne jedhamutti waldhabdee uumameen miseensota waraana biyyaalessaa dabalatee namoonni dhibbaatti lakkaa'amanu miidhamuu yookiin du'uu isaanii jiraattonnii fi maddileen hospitaalaa ibsanii jiru yoo xiqqaate namoonni kudhanii du'uu isaaniis dooktarri hospitaalaa tokko himaniiru gabaasni kunis bal'inaatti dhiyaate.
naannoo amaaraa godina goojjaan bahaa aanaa dabra eliyaas keessatti kan argamu gadaamii sillaasee andinnat jedhamutti walitti bu'iinsa ka'een miseensota raayyaa ittisa biyyaa dabalatee namoonni dhibbaan lakkaa'aman madaa'aniiru yookaan du'aniiru jechuudhaan jiraattonniif maddeen hospitaalaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dooktarri hospitaala dabra eliyaas tokko akka jedhanitti kamisa darbee qabee namoonni dhibba lama ta'an hospitaala sana seenaniiru kanneen keessaa kudhan du'ullee dubbatan jiraataan naannoo tokko vo'eef akka himan walitti bu'iinsa sanaan dubartootaaf ijoollee dabalatee namoonni du'aniiru walitti bu'iinsi sun kanneen biroon gadaamii sana dhiisanii akka baqatan dirqisiisee jira jedhan bulchaan aanaa dabra eliyaas walitti bu'iinsa sanaaf bakka leenjii garee waraanaa ta'uusaa himatanii hoogganoota amantii jaarsoliif aangawoonni mootummaa ajjeefamaniiru jedhan waajjirri nagaaf nageenya aanichaa roobii darbe ibsa baaseen raayyaan ittisa biyyaa itiyoophiyaa gadaamii sana utuu hin miidhin duula addaa keessatti geggeessee jira jedhan.
Waldaan siiviikii Itiyoophiyaa tokko daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhalattoota Tigraay irratti loogii raawwateera jechuudhaan himatee jira. Lammiiwwan dhaloota Tigraay Maqalee irraa gara Finfinnee deemuudhaaf jedhan namoota rakkoo qabanuuf dursa kennama jechuudhaan akka dhorkaman ibsee jira. Gabaasni kunis itti aansee isinii dhiyaata.
Dhaabbanni waldaalee siivikii Itoophiyaa Human Rights First jedhamuun beekamu daandiin qilleensa Itoophiyaa tajaajila isaa keessatti imaltoota Tigraay irratti loogii raawwate jechuun himate. Himannaan dhaabbatichi dhiyeesse akka jedhutti daandiin balalii xayyaara mootummaa kun namoota rakkataniif dursa kennuu maqaa jedhuun lammiileen Tigraay umriin isaanii waggaa kudha shanii hanga jaatamaa ta'e balalii maqaleerraa gara Finfinneetti taasifamutti tikeetii akka hin bitanne dhorkaa akka ture yoo ta'u xiyyaaronni garuu yeroo hunda duwwaa deebi'aa turanii jedhee jira. abukaatoon dhaabbata human rights first akka jedhanitti manni murtii federaalaa himannaa sana simachuudhaan daandiin balalii hanga kamisaarraatti deebii akka kennu ajajeera dhaabbatichi himannaa daandii balalii kanarratti dhiyeesse vof ergeera dhaabbati human rights first hawaasa siiviilii biyya keessaa yoo ta'u kabajamuu mirga namaa biyyattii keessaa jabeessuuf jecha waggaa afur dura hundeeffame.
Dhaabbanni daandii qilleensa Itoophiyaa oduu kanarratti deebii kennuudhaaf karaa miidiyaalee hawaasaatiin akka hordofannus ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu torban jahan darbanii fi lola Sudaan keessatti taasifamaa jiruun ijoolleewwan haadhaa fi abbaa hin qabne hanqina nyaataatii fi ho'aan wal qabatee du'uun isaanii ibsameera. Yoo xinnaate ijoolleewwan jaatamni akka du'an himameera. Ittaanis ni dhiyaata oduun kun bal'inaan.
torbanneen ja'an darban keessa yoo xiqqaate daa'immaniif ijoollee xiqqoon kanneen jaatama ta'an kaartuum keessa ka jiru mana ijoolleen warra irra hin jirre keessatti guddifaman keessatti haala gaddisiisaa ta'een du'aniiru irra caalaan isaanii hanqina nyaataaf hoo'i qaamaa isaan mudachuun du'an dhuma torban darbee guyyoota lama keessatti ijoollee digdamii ja'atu du'an dararaan ijoollee kanaa hagam akka ta'e doktoroota kudhanii ol tola ooltota aangawoota eegumsa fayyaaf hojjettoota waaltaa almaayi qoomaa. ijoolleen kun keessa jiraatan waliin gaaffiif deebii geggeessameen ture assosheetid pirees galmeeleef suuraalee akkasumas viidiyoowwan haalli waaltaa sanaa gada deemaa deemuu mul'isu xiinxalee jira.
yuunaayitid isteetsi gareewwan sudaan keessatti wal waraanaa jiran jaarsummaa saawudii keessatti taasifamaa jiruu fi ni ajajamu taanaan marii gidduu isaanii qopheessuudhaaf akka qophii taatee ibsitee jirti gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata dabalataan.
yuunaayitid isteetsi kamisa kaleessaa akka jettetti gareewwan sudaan wal waraanaa jiran yoo isaan jaarsummaa ameerikaaf saawudiidhaan lola dhaabiinsaaf marii geggeeffamuuf ajajamu ta'e mariidhaaf haala mijeessuuf qophii ta'uu ishee beeksiftee jirti ibsi kun kan dhaga'ame waraanni sudaan humnoonni addaa lola dhaabinsa sana irra deddeebi'uun cabsan jechuun himachuudhaan marii sana keessaa erga bahee booda gareen lamaan caamsaa digdama gargaarsa namoomaa akka deddeebi'uuf waliigaltee lola dhaabinsaa guyyoota torbaa. walii mallatteessanii turan yuunaayitid isteetsiif saawud arabiyaan lola dhaabinsiisuun hojiirra ooluusaa akka to'ataa jiran yoo ta'u gareen lamaan waliigaltee sana cabsan jedhan gama biraan golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa gaaffii muummicha barreessaa antooniyoo guutareeshin roobii kaleessaa walga'ii daqiiqaa sagaltamaa cufataatti geggeessee jira guutareesh tajaajila isaanii waggaa shanii keessatti. yeroo shan qofaa walga'ee akkasii geggeessan wal waraansiisuun lubbuu namoota dhibbaan lakkaa'amuu yoo galaafate kanneen miliyoona tokkoof tuqaalama ta'an biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasise kanneen kuma dhibba sadiif kuma shantama ta'an immoo biyyoota hollaatti akka baqatan dirqisiiseera.
ittuma oduu sudaan keessaa hin bahin hoggantoonni sudaan warreen wal waraansa keessa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu waan cabsaniif yuunaayitid isteetsi tarkaanfii qoqqobbii diinagdeetii fi viizaa fudhachuu ishee hanga'oonni waayit haawusii har'a beeksisanii jiru gorsaan nageenya biyyaalessaa mootummaa yuunaayitid isteetsi jaak suleevan hoggantoonni sudaan waliigaltee sana cabsuu isaaniitii fi waan akka gargaarsi namoomaa danqamu akkasumas waan akka. akka dhiiga dhangalaa'insi suukanneessaa ta'e itti fufu taasisaniif tarkaanfichi akka itti fudhatame ibsaniiru tarkaanfiin kun ittuu hin fudhataminiin duratti noorweey osloo keessatti taasifamaa kan jiru walgayii naatoo irra kan jiranu muummichi ministeeraa yookaan immoo ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinken warreen waliigalticha cabsan irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu erga gaafatanii booda akka ta'e ibsameera. tarkaanfiin kun kan fudhatame ajaja pireezidaantii yuunaayitid isteetsiin akka ta'e kan ibse maddii oduu ajaansi firaansi pirees miseensonni koongireesii mootummaa yuunaayitid isteetsii fi rogeeyyonni hanga'oota garee waraana suudaan abdulfatta alburahaaniitii fi ajajaa garee dafee qaqqabaa mohaammed hamdaan dagaaloo irratti tarkaanfiin qoqqobbii akka fudhatamu dhiibbaa gochaa akka turan gabaaseera tarkaanfiin qoqqobbii kun eenyuunfaa irratti akka fudhatame. maqaadhaan addaan ba'ee amma ammaatti wanti beekame hin jiru yommuu gara oduu biraatti darbin immoo xiyyaara booying 737 maaksii jedhamu bara 2019 keessatti namootaan dhumanii fi beenyaan akka kaffalamu gaafatameera ogeessonni dhimma xiyyaaraa haala kana irratti ragaa bahuus akka danda'anu manni murtii sadarkaa olaanaa yuunaayitid isteetsi tokko murteessee jira oduu kanatu jubeen bal'inaan qabdi.
maatiin imaltoota xayyaara booying 737 maaks balaa mudateen lubbuun isaanii darbe daqiiqaawwan xiyyaarichi lafatti rukutamuu isaa dura dhukkubbiif shororkaa miidhamtoota mudateef beenyaa gaafachuu akka danda'an abbaan murtii federaalaa murteessee jira murtii kana jechuun abukaatoon maatii kanaa ogeeyyii waamuudhaan waa'ee dararaa balaa xayyaara bara 2019 imaltoota keessa turan mara galaafate ilaalchisuudhaan ragaa akka ba'an gochuu danda'a jechuudha murtiin kibxata galgala abbaa murtii mana murtii sadarkaa duraa yuunaayitid isteets joorji aloonsootiin shikaagootti maxxanfame kun booyingiidhaaf kufaatii yoo ta'u booying ragaan dararaa miidhamtootarra ga'e jedhamu kun tilmaama qofaa jechuun falme murteen kun kan kenname dhimma beenyaa firoota namoota balaa xayyaara booying lamarra ga'een kanneen du'aniif baafamu ilaalchiseeti dhaddachichi waxabajjii digdama akka jalqabu beellamni kennamee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
baay'ee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina paartiin koongireesii federaalaa oromoo yookaan kafaa'oon diigumsa manneen dhuunfaatii fi dhaabbilee amantaa magaala shaggar keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf fi mootummaan qaawwaa seeraa jiru akka irra deebi'ee ilaalu gaafateera torban darbe masgiida anwaar keessatti tarkaanfii fudhatameen lubbuu namootan darbeefis itti gaafatamtoota kan ta'an humna. humnootti nageenya akka seeratti dhiyaatanu kafaa'uun dabalee gaafateera karaa biraatiin manni maree komishinii mirga namoomaa itiyoophiyaa gabaasa baaseen magaala shaggarii fi adaamaa keessatti abbootiin warraatii fi haadholii warraa dhibba tokkuma dhibba tokko ol ta'anii onkoloolessa bara kuma lamaa fi kudha shanii jalqabee amma ammaatti mana jalaa diigamuu isaanii ibsee jira dhimma kanarratti naakoor malkaa gabaasa dabalataa qabaa waliin na caqasu.
paartiin koongireesii federaalaa oromoo kaafaa'u diigamuu manneen dhuunfaaf dhaabbilee amantaa magaalaa shaggar keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee mata duree adeemsa seeraan alaa hordofuun seera kabachiisuun hin danda'amu jedhuun kaleessa caamsaa 23 bara 2015 ibsa baasee jira hoogganaan damee koominikeeshinii kaafaa'u obbo sultaan qaasiim paartiin isaanii ibsa baasee irratti sagalee ameerikaaf yommuu ibsan gochichi qorannoon gahaan osoo hin geggeeffamin bifa duulaan itti deemee jedhu.
komiin hawaasaa bu'uura akka qabu namoonni manneen diigamaniitiin jedhan kun hundi isaaniitu seera qabeessaa miti jechuun akka hin danda'amne qulqulleeffachuun gahaan qorannoon gahaan odoo hin geggeeffamin akka duulatiin akka itti deemame hubanneerra gama yeroo isaa eeggachuu wajjin wal qabateetis rakkoo qaba jenneetiin hin yaanna.
Haaluma ulfakkaatuun manni maree mirgoota namummaa Itoophiyaa gabaasa adda durummaan magaalaa Finfinneef naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti qaamaan argamuun namoota manni jalaa diigame irraa odeeffannoo sassaabuu fi daawwiin taasise jedhuun manneen hedduun mootummaatiin diigamuu isaanii gabaasa addaa kaleessa baaseen beeksisee jira. Daayrektarri itti aanaa mana marichaa obbo Tasfaayee Gammachuu bakkeewwan itti manneen diigaman sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
የፈረሱ ቤቶች ብዛት ስንመለከት ወደ መቶ አስራ አንድ ሺ ስምንት መቶ አስራ አንድ አባወራና እማወራ የሚኖሩበት manneen diigaman yommuu ilaallu manneen abbootiif haadholiin warraa kuma dhibba tokkoof kuma kudha tokkoof dhibba saddeetiif kudha tokko keessa jiraatan ture bulchiisota kutaa magaalaa kolfee boolee aanaa kudha tokko qaxanaa tokko bakka jedhamu yakkaa bulchiinsa magaalaa laga daadhii laga xaafoo Carii safara madaanaalamii bakka jedhamu nafaas silka laaftootti ammoo aanaa tokko labuu yartuu takla hayimaanotii bakka jedhamuu fi magaalaa adaamaatti ammoo bakka bokkuu shanan jedhamutti yommuu bulchiisota kutaa magaalaatiin ibsinu lakkoobsi manneen diigamanii garaagara jechuun dubbatan.
Obbo Tasfaayin gochi kun seera Itoophiyaas ta'e idila addunyaa kan hordofee raawwatame miti jedhu.
ሁሉም ህገወጥ እንደሆኑ ነው የሚነገረው። ነገር ግን በእኛ Hundumtuu akka seera dhabeessa ta'aniitti dubbatama haa ta'u malee nuti qorannoo keenyaan tokkoffaa manneen ragaa abbantaa qaban jiru warri kaan immoo kan maallaqaan bitamanii fi karaa alidileetiin kan dhuunfatamani akkasumas bakkeewwan labsiin 721,204 osoo hin bahin dura ijaarsota kan qaban jiru bakkeewwan kunneen akka labsiitti waggoota afur keessatti kan nama sanaaf dabarsamanii kennamuu qaban turan sadanuu irratti diigumsi raawwatamee jira kun immoo dambii idilaa addunyaa eegeen kan taasifame akka hin taane kan hubanne jechuun dubbatan.
Manni marichaa ibsa isaan sochiin diigumsa manneenii magaalaa Shaggar keessatti taasifame kun dhaabbilee amantaallee kan dabalatu ta'uu kaasuun masjiidonni kudha sagal diigamuu isaanii itti dabaluun beeksisee jira. Gochi kun uummata mariisuu fi bakka biraa bakka buusuun kennuun osoo irraa eegamu haala hanqina raawwii agarsiiseen raawwatamuun isaa akka komee kaase ibsee hiriira mormii gochuma kana balaaleffachuuf torban darbe keessa masjiida Anwaaritti bahame irratti humnootni mootummaa lubbuu namaa irratti hubaatii geessisuu gabaasichi yaadachiisee jira. Hoogganaan damee koominikeeshinii kaafaa obbo Sultaan paartiin isaanii gocha weerara lafaa akka mormu ibsuun poolisiin lafaa mootummaa yeroo ammaa itti dhimma ba'aa jiru iftoomina hin qabu jedhu.
Akka dhaabatatti nuti weerara lafaa hin deeggarru ni mormina. Manneen maaster pilaanii magaalaa hin eeggatinillee akka ijaaraman fedhii hin qabnu. Haa ta'uuti poolisiin lafaa mootummaadha yeroo ammaa itti fayyadamaatiin hin jiru iftoomina gahaa hin qabu. achirraa hafee akkaataan itti inni hojiirra oolaa jirulleen loogiidhaan kan guutame balaan maltummaadhaaf kan saaxilamee fi rakkoo adda addaa hawaasarra geessaatiin kan jiru soo rakkoo kana odoo hin furiin namoota bakka seenan dhabaniitiin wajjoo ijaarrataniitiin jedhan gabbaasaniitiin mana irratti diiguun sirrii miti kan jedhu.
Manneen amantaa yeroo diigaman illee abbootiin amantaa waliin mariin akka hin geggeessamne kaafaa'uun hubatee jiraa jedhu obbo Sultaan. Kaafaa'uun akka furmaataatti qabxiilee kaa'e keessaa tokko qaawwa seera dhabeessummaa fi hojiirra oolmaa isaa irratti mul'atu irra deebiidhaan akka qoratamu gaafachuu ta'uu ibsuun hoogganaan damee koominikeeshinii paartichaa qabxiilee biroos ni ibsu.
warri seera qabeessa ta'an kaartaa fi pilaanii kan qabanis kan hin qabnes jumlaadhaan ka diigamaatiin hin jiran waan ta'eef komiin sun qulqullaa'uu qaba. Kan biraa namoonni kun lammiilee biyya kanaati. Mana bakka morma ofii itti galfatan bakka maatii ofii itti aduu jalaa itti qabatan waan dhabaniif waan akkanaa keessa seenanii kanaaf alternatiiv filmaanni birallee jiraachuufii qaba. Kan biraa abbootii amantaa dhimmi ilaalu wajjiin ta'aniitiin mari'achuun barbaachisaadha. Adeemsa waliigala manneen diiguu wajjiin wal qabatee ajjechaa namoota wajjiin wal qabateetiin jiru irratti mootummaan ibsa gahaa uummataaf kennuudha qaba jenneetiin iyyaanna.
Hololli maqaballeessii qaamoleen adda addaa uummata Oromoo irratti taasisan illee dhaabbachuu qabaa jedhu obbo Sultaan.
Uummata Oromoottu manneen kana diigsisaa jira. Ayidiyooloojii Oromummaattu waan akkanaa gochaa jira jedhaniitiin maqaa uummanni Oromoo hin qabne irra kaa'uudhaan badii warri mootummaa hojjete akka badii uummata Oromootitti fudhataniitiin jumlaadhaan uummata Oromoo maqaa balleessuun sabaaf sablammoota biratti akka jibbamu gochuudhaaf olola warri babal'isaa jiran ni jiranii carraa kana fayyadamaniitiin uummata keenyallee amantaadhaan gosaan akka qoqqoodamu yaalii hedduu kataasisaatiin jiran ni jiranii. warri sunillee dhaabbachuu qaba uummanni keenyalleen olola akkanaatiif gurra kennuu hin qabu ka jedhu dhaamaatiin jirra.
Dhimma kanarratti aangoota magaalaa Shaggar irraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkaa'uu baatullee dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kaleessa ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun masjiida qofa irratti kan xiyyeeffate miti magaalota naannichaa dhibba ja'a ol keessatti geggeeffamaa jira jechuudhaan deebii itti aanu kennanii jiru.
Itti yaadamee akka waan amantaa tokko irratti xiyyeeffatametti kan deemamaa jiru kun garuu dhugaa jirurraa kan fagaate waan ta'eef olola geggeeffamurraa akka uummanni keenya hin burjaajafne dhaamsa dabarsuu barbaannachaadha. Kanaaf mootummaan masjiida irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu amantaa kamirratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu garuu giddugaleessi isaa ijaarsa seelaan alaa irratti xiyyeeffatee tarkaanfii fudhatamaa jiru waan ta'eef haala kanaan akka hubatamu.
Gama biraan magaalaa Shagar keessatti diigumsi manaaf humnaan buqqisuun ammallee itti fufee jiraachuu jiraattota keessaa sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa kanaan dura baasee tureen manneen diigaman seera dhabeessallee yoo ta'an jiraattotaaf jalqaba bakki biraa akka qophaa'u qabu seerri idila addunyaa biyyattiin mallatteessite waan kaa'uuf tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu qaba jechuudhaan ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amborraa.
Amma immoo gara Suudaanitti ceenaa wal waraansi humnoottan waraanaa Sudaan lamman gidduutti taasifamaa jiruu fi jeequmsi hawaasa gidduutti taasifamaa jiru kutaa Daarfuur Bahaa keessatti babal'achaa jiraachuun isaa ibsameera. Akka ragabaatonni magaalaa Jeniinaa keessaa miliqanii ba'an jedhanitti magaalattiin barbadoofteetti. Gabaasa Henry Wilkins Chaadirraa dhimma kanarratti qopheesse tujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Magaalaan Adiree Chaad magaalaa Sudaan waliin waldaangessu yoo ta'u yeroon isaa ganama keessaa naannoo sa'aatii saddeetiiti. Lammiileen Chaad magaalaa guddoo Daarfur dhihaa Janiinaarraa deebi'aa jiru. Ogeeyyiin tokko tokko akka jedhanitti torbanneen darban keessa magaalaa galma mootummaa Sudaan kaartuum keessatti lola hamaa geggeessamutu isaan mudate. Namni tokko Sudaan irraa erga deebitee booda VOA waliin dubbattee jirti. Nageenya maatii ishee eeguuf jecha maqaan ishee akka hin dhahamne gaafatte.
حصل بيناتهم مشاكل كثيرة وحرقوا النازحين كانت قاعدين في المعسكرات برضو حرقوا لهم بيوتهم وبعد ذاك قتلوهم برضو كتار بعد ذاك أصلا كانوا قاعدين في الأطراف
rakkoon kan eegale jalqaba baatii ramadaanaarra ture manneen gubanii namoota hedduu ajjeesan dugdee magaalattii jalqabanii gara gandeen magaalaa keessatti ce'an gabaasaaman waa hunda keessumaa suuqilee caccabsan. waan isaan qaban mara fudhatan jette kanneen deebi'an kun akka jedhanitti nutti dhukaafama jedhanii sodaachuudhaan dukkanaan da'atanii magaalattii keessaa baqatan manca'uu kana duuba garee sudaan wal fincilan keessaa isa kamtu duuba jiran ni jedhu ifaa miti sa'aatii hanga tokko booda immoo baqattoonni sudaan gaarii fardaan harkifamuun janiinaa ga'an baqataa lammii sudaan kan ta'e abeel ennaaseer abdallaa adam magaalattiin hagam lola kanaan akka miidhamte dubbata.
كله كله ما خلوا اي مرفق عرضوا كل المعسكرات اتحركت وكل المرافق الحكوميه اتدمرت كل المنظمات برضه نهبت يعني hunduma isaatu miidhaan irra gahee jedhe mooraalee waraanaa mara guban waan hafee jiru waan martinuu ni manca'an ni saaman hospitaala buufata poolisii manneen barnootaa fi kan kana fakkaatan dabalatee waajjiraaleen magaalattii hundi barbadaa'aniiru jedhe. lolli humna hidhatee ka sudaaniif humna addaa gidduutti geggeessamu magaalattii mancaase erga lolli kun jalqabee qabee namoonni meeqa janiinaa keessatti akka ajjeefaman hin beekamu erga caamsaa kudha sagalii qabee moobaayilli walumaa gala hojjechuu waan dideef kun immoo namoonni hedduun firoota isaanii kanneen achitti hafan irra maal akka ga'e beekuuf yaaddootti ta'e mana maree dhimma baqattootaa noorwee irraa ka ta'an matii deevuu akka jedhanitti gareen gargaarsaa kun. waahilota isaa magaalattii keessa jiraniif balaan irra gaha jedhee sodaa qaba. fakkeenyaaf ji'a kana keessa jeequmsa baay'ee hamaa ta'e argineerra haleellaa hedduun raawwatameera walumaa gala walakkeessa magaalattii guutummaan jeequmsaan raafameera haleellaaleen dhukaasaa manneen jireenyaa irratti raawwatameera isnaayiparooti namarratti qiyyaafatu. mooraan namoonni qeerraa buqqa'an keessa jiraatan gubataniiru namoonni hedduun magaalattii keessaa iddoo ta'e dhukachuu turre ture eessiyyuu garuu amansiisaa miti.
ayyee kan hordofaa jirtanu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. Guyyaan tamboo addunyaa kaleessa yaadatamee ooleera. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baaseen mootummoonni qonna baala tamboo gargaaruu dhiisanii oomisha midhaan nyaataa irratti akka xiyyeeffatanu gaafatee jira. Gabaasni kun ittaanee isinii dhiyaata.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookiin WHO'n. mata duree tamboo ittuu hin ta'in midhaan biqilchaa jedhu jalatti gabaasa baaseen balaa baalli tamboo qabuu fi oomisha tamboo gara oomisha midhaan nyaataatti jijjiiruun dinagdeedhaa fi dhimma naannoo irratti bu'aanni qonnaan bultootaa fi hawaasaaf qabu ibsee jira. Qo'annoon akka agarsiisetti yommuu industiriin tamboo qonnaan bultoota maraamartoo liqii keessa galchee jiru kanatti gareewwan gaarummaa isaa faarsan immoo bu'aa dinagdee oomisha tamboo irraa argama jedhanii adda dureedhaan ololaa jiru. Dr. Rudiger Kirich dhaabbata fayyaa addunyaatti daariktera babal'ina fayyaati.
akkana jedhu jeeneevaarraa.
Tobacco is of a huge harm to all our health. But in addition to that, tobacco contributes highly to food insecurity. Sadly enough, Tamboon fayyaa keenya hunda irratti miidhaa guddaa qaba. Kana malees tamboon wabii nyaataa hir'isuudhaan gumaacha olaanaa qaba. Haala gaddisiisaa ta'een namoonni miiliyoona 350 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Biyyoottan namoonni kun keessa jiraatan lafa isaanii isa gabbataa ta'e tamboo irratti facaasuudhaaf fayyadamu. Biyyoottan miseensa dhaaba keenyaa ta'an oomisha waan fayyaa namaa irratti miidhaa geessisu dhiisanii akka midhaan nyaataa oomishan ni gaafanna. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti biyyoottan miseensota ta'an deeggarsa addaa oomisha tamboof kennan akka dhiisan ni gaafanna.
Dr. Kiriich itti dabaluudhaan qorichaawwan farra aramaatiif ilbiisotaa hammam balaa qabeessa akka ta'anis ibsanii jiru.
the people who work in the lands who grow tobacco, they actually consume as much nicotine as is contained in 50 cigarettes a day. That is especially harmful to people, to women who are pregnant.
Hojjettoonni lafa qonnaa tamboo keessa hojjetan tamboo xuuxuu baatanis guyyaatti niikootinii sijaaraa shantamaan walqixa ta'e ulatu. Sun immoo namootaniif keessumaa dubartoota ulfaa fi ijoolleewwan miiliyoona tokko ta'an bakkawwan qotisa keessa hojjetaniif balaa qabeessa summii qabeessa. Kanaafuu biqiltoota summii qabeessa ta'an dhaabuu dhiisuu qabna.
Aanga'aan dhaabbata fayyaa addunyaa kun waa'ee piroojektota dhaabbanni fayyaa addunyaa Keeniyaadhaa fi Zaambiyaa keessatti hojjechaa jiruus dubbataniiru. Qonnaan bultoonni akka oomisha tamboo dhiisanii gara oomisha boloqqeetii fi midhaan nyaataatti jijjiiran piroojeektiin kun deeggaraa jira.
Tobacco industry also sucks these farmers into vicious cycles. They give small loans and then they have to repay.
Indastiriiwwan tamboo qonnaan bultoota kan gara maraammartootti harkisaa jiru. Liqii xixiqqoo kennuuf liqii sana kaffaluu qabu. Kanaafuu Keeniyaa keessatti namoottan tamboo oomishuu dhaabuu barbaadan jiru. Yaadni kun Zaambiyaa keessattis bara kana keessaa qonnaan bultoota kuma shan qaqqabuu danda'eera.
Eegumsa naannoo taasisaa jirra. Carraalee diinagdee fi uumaa jirraa fayyaadhaa fi dursa kennaa jirraa jedhanii dabaluudhaan. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti yommuu namoota miiliyoonii dhibba sadii ol ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi saaxilamanii jiran kanatti biyyoottan dhibba tokkoo fi diddama keessatti lafti hektaara miiliyoonii sadii ta'u oomisha tambootiif oolaa jira.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan natti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyaa hordoftoota keenya gabaasni fayyaa kanaan olitti isinii dhiyaate kan Jeemsi Shimaanyulaati. Keeniyaa irraa qopheesse amma immoo gara sagalee biraatti darbina wajjin hin tura.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digirii West irratti lakkoofsa addaa akka sistemii Virchuwaal chaanal ammoo daawwattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24f 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan maal raawwata amma qophii keenya boriitiin walitti deemuutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isin jechaa nagaatti bulaa.